Ini radio Izwi vya Amerika. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse amahoro ikaze kuri radiyo yanyu mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi metero mirongo irindwi na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe uburundi bwahimbaje ejo kuwa kabiri igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi k'umunani umunsi w'iyurizwa rya bikira mariya mu ijuru wahuriranye n'imyaka ijana na mirongo ibiri n'itanu ekereziya katolika ishinze imizi mu burundi ibirori byabereye imugera mu ntara ya gitega bose ntibabimenye iyo itabaye ekereziya katolika uburundi ntibabugeze aho bugeze mbere n'indongozi nyinshi muzosanga zize mu mashuri y'abihebeye imana gatolika uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu Burundi mugambwe senel utavuga rumwe n'ubutegetsi wavanye ku mugaragaro umushingamateka agaton rwasa yawutanguje ku burongozi bwawo bawurimwo ntibavuga rumwe kuri iyo ngingo ku munsi w'ejo isi yose yahimbaje umunsi wo kuvanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya bamwe mu bakristu katolika mu Rwanda bagiye ikibeho ido n'ido ni mu kanya dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi hano muri leta zunze ubumwe za amerika ku nshuro ya kane donald trump yigeze kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yarezwe hamwe n'abandi cumi n'umunani kurondera guhindura ibyavuye mu matora muri leta ya georgia mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu matohoza yakozwe vyagaragaye ko donald trump yahamagaye umwe mu bakozi bakuru bari bashinzwe amatora muri leta ya georgia kumuronderera amajwi ibihumbi cumi na kimwe n'amajana indwi na mirongo umunani yari akenewe kugira atsinde amatora muri iyo leta perezida trump yagirijwe icyaha cyo gushyiraho umugwi w'abagizi ba nabi no gutegura umugambi wo kwiba amajwi we n'abo baregwa hamwe bafise gushika ku itariki mirongo ibiri na zitanu y'uku kwezi k'umunani kugira bishikirize inzego z'ubutungane muri leta ya georgia abakuru b'igisirikare cy'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri afurika yo mu burengero yawo bazohurira muri ghana ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu w'iyindwi kugira baganire ku byerekeye umugambi wo kurungika inteko muri niger ibindi kuri iyi nkuru twumvirize tiyerive ndayishimiye mu ntango iyo nama yari yategekanirijwe kuba mu mpera z'indwi irangiye yamara yarasibijwe inama yo kuri wa kane no kuwa gatanu izoba ibaye inyuma y'uko abategetsi b'ishirahamwe sedeyao mu mpera z'indwi irangiye bemeje gutegekanya inteko zijejwe kugarukana ubutegetsi bwisunga ibwirizwa shingiro muri nigeri ni nyuma y'uko perezida mohamed bazumu akuwe ku butegetsi ku itariki mirongo ibiri na zitandatu y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka inama y'abategetsi b'ishirahamwe sedeyao yabereye ku murwa mukuru wa Nigeria Abuja ku munsi wa kane w'indwi irangiye yarafashe icemezo co gushira imbere ibiganiro mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri muri Nigeri abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kurungika inteko muri Nigeri bishobora kubamwo ibibazo kubera ukutumvikana kuri mw'ishirahamwe CEDEAO ishirahamwe CEDEAO ryari ryahaye abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri Nigeri ikiringo ntarengwa ko c'indwi imwe ku itariki mirongo itanu itatu y'ukwezi kw'indwi kugira ngo babe bagarukanye ku butegetsi perezida bazumu canke bakitega ikoreshwa ry'inguvu za gisirikare yamara iyo tariki ntarengwa ko yararangiye atakibaye tubivuga kuri niger abasirikare bakoze kudeta muri ico gihugu baratumye ko ku munsi wa mbere userukira ico gihugu muri cote d'ivoire hari inyuma y'ivyatangajwe na perezida alassane ouattara dusubire dutega amatwi thierrive ndayishimiye avuye mu nama y'ishirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo muri afurika yo mu burengero sedao ku itariki icumi y'ukwezi k'umunani perezida watara yatangaje ko bakuru b'ibihugu bigize iryo shirahamwe bumvikanye ko kurungika inteko muri nigeri byotangura mu buryo bwihuta bushoboka abasirikare bakoze kudeta muri nigeri batangaje ko ibyatangajwe na perezida watara bidahuye n'ibyiyumviro by'abanyakode d'ivoire basanzwe ari abavandimwe b'abanyanigeri bavuze ko watara na bagenzi biwe bo mu ishirahamwe sedao bahawe amabwirizwa n'ibihugu by'ibihangange byo mu makungu agenewe gukingira inyungu zabyo zidahuye n'inyungu z'abanyanigeri perezida wa tara yatangaje ko cote d'ivoire izoterera batayo y'abasirikare igihumbi n'ijana hamwe na nigeria na bene mu ndwi irangiye abategetsi b'ishamwe cdao bategetse itegekanywa ry'inteko yamara nta byinshi bavuze ku byerekeye kuzirungika muri nigeri bemeje kandi ko bazoshira imbere inzira y'ibiganiro mu ntumbero yo kugarukana perezida mohamed bazoum ku butegetsi imigwi itandukanye yitwaje ibigwanisho ku munsi wa mbere mu ijoro yaratanye mu mitwe mu ngwano ikomeye yabandanije ejo ku munsi wa kabiri mu makartiye atandukanye yo ku mugwa mukuru wa libiya tripoli ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu frederic nkundikije gushika ubu igitigiri c'abaguye muri iyo ntambara ntikiramenyekana yamara abaganga bakorana n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi batangaje ko bamaze gutora ibiziga bitatu mu makartiye ya fornage aina zara hamwe na tarika shok ubu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buriko buratera akamo abanyagihugu kabasaba gutanga amaraso yo kugarukira abakomeretse igisagara ca tripoli uyu munsi kuwa kabiri cari cuzuyemwo imyotsi kandi cumvikanamwo urwamo rw'ibikoho n'ibibombe bikomakomeye iyo ngwano isubiye kwaduka hagati imirwi ya gisirikare ibiri ikomeye irangije agahengwe kari kamaze amezi atari make karangwa ku murwa mukuru tripoli uburusiya ejo kuwa kabiri bwatangaje ko mu ijoro ryashiriye ejo ku munsi wa kabiri inteko zabwo zakoze ibitero mu bibanza birimwo amahinguriro ya gisirikare mu bice bitari bike muri Ukraine ni nyuma y'aho abategetsi mu burengero bwa Ukraine batangaje ko ibitero vy'uburusiya muri ako karere vyahitanye abantu batatu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'uburusiya bwatangaje ko ibitari bike vyononekaye igihe c'ibitero uburusiya bwakoze ku mahinguriro akora ibigwanisho ya Ukraine bwavuze ko igisirikare cy'Uburusiya cakoze ivyo bitero gikoresheje misile zirasa kure cyane yamara igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine catangaje ko casambuye misile 16 kuri 28 Uburusiya bwarashe mu ijoro ryashiriye ejo ku munsi wa kabiri misile imwe yamara yahitanye abantu batatu mu gisagara ca Rusk kiri mu burengero bwa Ukraine ibitero vy'Uburusiya vyononye kandi kibanza c'inkino kiri mu gisagara ca Dnipro mu gice cyo hagati muri Ukraine hamwe n'ikibanza abana bakiniramwo mu gisagara ca Lviv mu burengero bw'igihugu mu rugamba h'inteko za Ukraine zimaze igihe zikora ibitero ku nteko z'Uburusiya Uburusiya bwavuze ko bwatujije inteko za Ukraine mu bitero bitari bike zakoze ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje kandi ko bwasambuye misile zirasa kure cyane zizwi ku izina rya Scalp Ubufaransa bwahaye Ukraine mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka ubwo ni ubwa mbere bibaye nk'uko byatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru rya leta y'uburusiya tas muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikirane no ku rubuga rwacu rwa interineti we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini uburundi bwahimbaje ejo kuwa kabiri igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi k'umunani umunsi w'iyurizwa rya bikira mariya mu ijuru wahuriranye n'imyaka ijana na mirongo ibiri n'itanu ekereziya katolika ishinze imizi mu burundi ibirori vyabereye imugera mu ntara ya gitega ni inkuru dushyikirizwa n'umumenyeshamakuru desire hatungimana abakirisu isinzi bavuye imihingo yose y'uburundi niho bari bahuriye bizihiza iyurizwa rya bikira mariya mu ijuru ivyo birori vyahuriranye n'imyaka ijana na mirongo ibiri n'itanu irangiye ekereziya katolika ishinze imizi mu gihugu c'uburundi imisi yo guhimbaza ivyo birori yasomwe na musenyeri nahimana bonaventure umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya gitega muri ico gisabisho musenyeri nahimana yagarutse ku vyiza ekereziya yashitseko ariko adasize inyuma n'ingorane abarundi baciyemwo muri ico kiringo turakenguruka ivyiza vyinshi imana yatugiriye ivyiza bitari bike ekleziya yaranguye muri iki gihugu cacu mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bwacu ariko niko twokwibagira amagumi igihugu cacu cagiye kiracamwo aho abarundi twasubiranyemwo dupfa amoko n'abakiriye iyo nkuru nziza bamwe bakabigiramwo uruhara perezida evariste ndayishimiye mu ijambo yashikirije ahimugera yibukije atarya umunwa uruhara ekereziya katolika kuva igeze mu burundi yagize turazirikana kandi icyiza ekereziya katolika imariye uburundi n'abarundi bose ntibabimenye iyo itabaye ekereziya katolika uburundi ntibuba bugeze aho bugeze mbere n'indongozi nyinshi muzosanga zize mu mashuri y'abihebeye imana gatolika twarabibonye ku ntwaro ya repubulika ya kabiri abamenyeshamana bose b'abanyamahanga baratotejwe kumwe birukanirwa rimwe uruhombo twarose icyo gihe twarusangiye twese nicyo gituma kuri uyu munsi dushimira abamenyeshamana bose b'abarundi mu madini yose kuko ari bo batunwanisha n'imana uko bukeye uko bwije umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko naho bariko barahimbaza imyaka ijana na mirongo ibiri n'itanu uburundi bumenye inkuru nziza ko hakira agahaze ivyo bihugu abazana ijambo ry'imana mu gihumbi n'amajana umunani na mirongo icenda n'umunani baje baturukwa- baturukamwo aho kuduha akarorero keza uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'imana uno munsi bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu mu gukorora inda mu guhohosha bari ku musego nibo batwigisha gusambura ingo bakavuga ko abasanga ibitsina bashobora kurongorana uno munsi rero uwo kwigira inama kugira ngo izo nyosha mbi ntituzigwemwo evariste ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ariko ko mu bateje ibibazo by'amoko mu burundi n'ubu bikizingamitse igihugu abihebeye imana babifisemo uruhara yasabye abafise icyo bazi ku mabi yashikiye uburundi kutagira umunwa bagafasha igihugu kumenya ukuri kuko ngo niho kizogorora umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasozereye ibirori by'uwo munsi mukuru asaba abarundi gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira bagwize umwimbu ngo na paul mweranda yarabimenyesheje ati udakora ntakarye hari kandi n'ikigera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi umushikiranganji wa mbere Cardinal Antoine Kambanda wo mu gihugu cy'u Rwanda userukira papa mu gihugu cy'u Burundi abakristu benshi ndetse n'abandi batari abakristu katolika bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko igisabisho nk'icyo bizera ko gishobora gufasha Burundi mu kogorora amacakubiri n'ibindi bitandukanye abarundi bikaranduranwa n'imizi Desire Tungimana Kigali ijwi rya Amerika tukivuga ku burundi abagize ibiro politike by'umugambwe senel utavuga rumwe n'ubutegetsi baherutse kuvuga ko bakuye agatanurwasa ku burongozi bw'uwo mugambwe baragenye umukuru w'umugambwe mushasha ku munsi wa mbere n'inkuru dushikirizwa na eroge wirikaneza abashyizeho umukuru w'umugambwe mushasha n'abantu cumi na bane na rimwe bari muri mirongo ibiri bagize biro politike y'umugambwe senere bavuga ko babikoze kubera baraje ushinga no kubahiriza amategeko y'umugambwe n'ay'igihugu mu ntumbero yo gutuma abanywanyi bose biyunga ku nzego zose bagiriye ko bakura n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe bamwagiriza kuba yariyatse amabanga imakire ntacyo bakimvuna yatowe kubera ari we arusha abandi imyaka nk'uko itangazo basohoye ribivuga bemeza ko agiye kurongora ikiringo mfata kibanza imbere y'uko hatunganywa amatora mu gihe mu ntango z'ukwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganji martin iteretse w'intwaro yo hagati ajejwe itunganywa ry'imigambwe yahagaritse ibikorwa vya senere vyose ku butaka bw'uburundi uwo murwi wasavye wo wagenye gusaba gutunganya amanama terence manirambona umuvugizi wa senere niwe yavuze ku izina ryabo twisunze ingingo ya mirongo itatu n'icenda y'amategeko ntunganyamugambwe dushinze ko aca asubirizwa muri ico gikorwa n'uwusumbya imyaka abandi mu bagize ibiro bikuru vy'umugambwe uwo nawe gushika uno munsi akaba ari umwubahwa umushingamateka mariya makurata na cobankimvuna kuri ivyo vyose dusavye ko uwahoze ari umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru bosubiza badatevye ibikoresho vyose vy'uburongozi bw'umugambwe ko umwubahwa arusha imyaka abandi mu biro bikuru vy'umugambwe agiye kurongora ikiringo fatakibanza yitura adatevye ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo gukurikirana uko imigambo yewe n'amategeko ikora mu Burundi asaba ko yorekurirwa gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru vy'umugambwe rwemejwe n'ikorana ya kaminuza ryo mu mwaka wa bibiri na cumi n'icenda mu ntumbero y'uko ibikorwa bisubira gukorwa icese mu gihugu cose ariko simon bizimungu umunyamabanga mukuru wa senere afata abafashe ico cemezo nk'abantu baburaniwe uku niko yabisiguriye abamenyesha amakuru kuri uyu wa mbere mu kajoro ku murwa mukuru w'ubutunzi i bujumbura urwo rwego baruhagaritsemwo araheze igihe ko yitira ngo ni biro politike yo mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda mbega iyo biro politike yo mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda ntifise uwirongoye ifise inzego zari zirongoye gushika n'isaha niba ariyo bariko baravuga inama yakoranye ryari ibibazo bashobora kuba bafise muri iyi minsi ariko kimwe ntibahanura birashoboka ko intumbero ya politike bari barihaye uyu munsi yabaruhije bakaba barushe baruhijwe na politike abantu rero ko bokwicara bagakora ibindi politike ko ivyo bariko barakora birateye isoni birateye isoni kabisa abantu cumi kuri mirongo ibiri bagize biro politike ya senere bashizeho inzego nshasha z'umugambwe zari ziherutse gufutwa na agaton rwasa asanzwe azwi nk'umukuru w'umugambwe yabikoze nabo bamaze iminsi batangaje ko batakimwemera nk'indongozi yabo bizimungu ababona nk'abahumvyi ataco bashobora gushikako umugambwe senere ntabwo ari umugambwe wa biro politike ntabwo ari umugambwe w'akajya kagwi k'abantu cumi umugambwe ya senere n'umugambwe w'inyangamugayo nibo bazi uko umugambwe ubaho n'uko umugambwe uteza gutera imbere aho rero uvuze ngo twagira ubwoba ko yita ko ari we akuze mwabo akita ko ari we agiye gufata amabanga nibaza ko n'ibya bintu bwanjye ntibihendwe abana kuko mugambwe biyitirira umunsi ntabwo ari uw'iwabo ntabwo badafise rero nta mwana gato ku itariki ya kabiri kwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganji niteretse yahagaritse ibikorwa vyose vy'uwo mugambwe wa mbere ufise abanywanyi benshi mu itavuganwe n'ubutegetsi ukaba wakurikiye uri ku butegetsi CNDD-FDD mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yavuze ko yirinze ko haba ihungabana ry'umutekano biturutse ku ndyanezi mu mugambwe ugukinga amatati abagize komite politike ni mirongo ibiri cumi bariyamirije ibyavuye ayo makoraniro komite executive ni indwi cyangwa umunani muri bo batanu barabyanze turabye amategeko barayahoronyanze ko ariko hashaka kuba akajagari gashobora gutuma n'amaraso aseseka tukaba twabimenye nk'umushikiranganji jejwe umutekano imbere y'uko umuntu aba umusenere cyangwa umunyamugambwe wundi wose abanza kuba umwenegihugu natwe dufise itegeko ry'ukengera abenegihugu bose atari umwe avuyeho mugambwe senere wamutse kuri fnr wavyawe nawo n'umuhari w'inyeshamba z'abahutu zagwanya ubutegetsi bwa kera bwari bwiziziwe n'abatutsi umukenyezi makure ntaco bakimvuna yagenywe kugira urongore ivy'imfatakibanza n'umupfakazi w'umwe mu bahoze ari abaroberi ba fnr akaba yaguye ku rugamba mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi uwo mwaka y'icegera ca kabura kosan yatwara umuhari paropote fnr ico gihe sijambere umugambwe agaton rwasarongoye ugiranye ibibazo n'ubutegetsi inyuma y'amatora y'abahanuzi y'amakomine mu bibiri na cumi yahunze igihugu amaze kuyikuramwo n'abandi batavuganwe n'ubutegetsi bavuga ko yibwe yagiye gutahuka mu bibiri na cumi na gatatu umugambwe w'ufnr umaze gutwarwa na jacques bigirimana akaba yagirije leta kuba ariyo yamutangiye umugambwe ico gihe bamwe mu bariko barwanya uburongozi bwiwe nibo bagumye mu gihugu mwiba leta yavuga ko ritemewe n'amategeko ariko bo bakemeza ko ari wo mugambwe w'ukuri bari nyuma ya rwasa mu nyuma yahavuye aja mu runani rwiswe amizero y'abarundi aja mu nama nshingamateka biciye muri urwo runani mugabe ibwirizwa nshingiro ry'ihumbi bibiri na cumi n'umunani ryakuyeho inaniza abigenga maze acashinga umugambwe senere umwaka wakurikiyeho eroje buri kaneza ijwi rya amerika ejo ku munsi wa kabiri abakristu b'abakatolika bahimbaje umunsi wa assumption mu rwanda bamwe mu bemera bawuhimbaje ku butaka butagatifu bwa kibeho hari huzuye harengewe ubuyobozi bwa ekleziya katolika mu rwanda busaba imfashanyo yo kwagura ibikorwa by'ingoro ya kibeho kuko igendegwa cane umumenyeshamakuru erike bagira ubusa niwe yariyo araduha iyi nkuru ku nshuro ya mbere kuva ubukerarugendo bukorerwa ikibeho bushingiye ku myemerere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu nibwo hitabiriye abakirisitu gatolika benshi ku munsi wa somusiyo abategura uwo munsi bari biteze kwakira abakirisitu gatolika bagera mu bihumbi mirongo itanu bisanze ahubwo bagera mu bihumbi mirongo irindwi iyi ni imwe mu mpamvu zitera kiliziya gatolika kumva igomba kwagura ibikorwa musenyeri wa diyosezi ya gikongoro celestine hakizimana arasobanura ingaruka bahura nazo nyuma y'uko kaburimbo igeze aha ngaha amajyamba arimo kwiyongera haza abantu benshi cyane buri munsi kurushaho uyu munsi wabugira abantu baje uyu munsi n'ubwa mbere twari tubabonye benshi cyane batabona aho bikinga batabona aho barara batabona aho barya ndetse batabona n'aho bituma ibyo byose byo kwagura ingoro biri muri rusange ibikorwa dushobora kwagura rero nihaguka kiliziya bavugaga yuko tuzaka kiliziya irimo imyanya ibihumbi icumi twicaye hanze hari imyanya ibihumbi ijana umushumba wa diyosezi ya gikongoro aravuga ko mu mafaranga bakeneye atazajya munsi ya miliyari eshatu n'igice muri gahunda zo kwagura ahakorerwa ubukerarugendo amafaranga dutegereje ni miliyari eshatu na miliyoni magana atanu se ko ari menshi musenye inababwiye ntabwo ari menshi kuba umubyeyi bikira mariya abonekera abakobwa hano yaberetse kiliziya nziza yuzuye hano ikibeho baravuga ati mubyeyi kiriya kiliziya ko ari nziza cyane twaba dukennye amafaranga tuzakura yo kuyubaka arambwira ati mukore ibyo mushoboye bindi nzabyikorera ubuyobozi bwa kiliziya gatolika mu rwanda bwadusobanuriye ko aka kayabo k'amafaranga yose azagenda mu bikorwa byo kugura ubutaka n'abaturage bakabimura bakabaha ingurane bwabwa ijwi ry'amerika ko byibura bukeneye ubutaka buri ku buso bwa hegitari icumi hatarimo ahari ibikorwa bisanzwe kiliziya gatolika ivuga ko muri iyi gahunda izakomanga mu miryango itandukanye iherereye muri gikongoro mu mpande zitandukanye z'u rwanda mu bakirisitu ndetse no hanze y'igihugu ivuga ko nyuma yo kubona ayo mikoro yateganije imishinga ibarirwa muri makumyabiri mishya iziyongera ku bindi bikorwa ifite ikibeho harimo kubaka kiliziya itubutse amahoteli amacumbi ubwiherero ku bahagana n'ibindi bikorwa ubutegetsi bwite bwa leta mu izina ry'akarere ka nyaruguru busobanura ko buzakomeza kuba hafi kiliziya gatolika nk'uko basanzwe bafatanya mu bindi bikorwa kimwe mu by'ibanze akarere ka nyaruguru n'abandi bafatanyabikorwa bazakora harimo kureshya abashoramari muri aka gace uyu ni Emmanuel mu Rwanda cyakutegeka akarere ka Nyaruguru ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru twebwe icyo tubizeza ni ubufatanye busesuye ni uvanga umushoramari ushaka kubaka hoteli ageze aho arambagiza dushobora kumuhuza n'umuturage cyangwa haba ari n'uburyo bwo kugira ngo tumworohereze mu kubona ubutaka ndetse n'ibindi byangombwa byose bijyana nabyo ubuyobozi bwa kiliziya gatolika butangaza ko igikorwa cyo gukusanya ubwo bushobozi kigezemo hagati kandi ko mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka kizaba kigeze ku musozo gusa kiliziya gatolika yirinze kugira umubare itangaza w'amafaranga y'abimaze kubona ku busanzwe mu rwanda imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko abakirisitu gatolika bari kuri mirongo itatu n'icyenda ku ijana bisobanuye ko buri mukirisitu aramutse agize iki gikorwa icye bitasaba kwiyambaza inshuti n'abavandimwe bo mu yandi madini cyangwa urundi urundi rwego urwo arirwo rwose iki ni igikorwa bagana ikibeho babwijwi ry'amerika ko igihe cyaramuka gishyizwe mu bikorwa uko bikwiye byarushaho kubanogera umuntu uko afite icyo ufite cyose nicyo tuzadutanga ariko bubakiye hano koko byanshimishije nanarifuje kuza hano byarambabaje cyane nari mfite ibikomere nari mfite ibibazo ariko nizeye ko byarangiye ko nabonanye na jambo aratwiyeretse nanjye ndi kumva ari byiza cyane kuko natwe byadufasha kuko byaterwa n'uko nyine haba hari abantu benshi cyane bumva habaye hanini byagwaguka bigafasha n'abandi bantu baba bahari ku buryo ki bataba babangamiwe uretse kubaha umunsi wa somusiyo abakirisitu gatolika bibukaho ijyanwa mu ijoro rya bikira mariya ikibeho hagaragaye umubare udasanzwe imibare itangwa n'ubutegetsi bwite bwa leta na kiliziya gatolika igaragaza ko byibura mu cyumweru abahagenda batajya munsi y'ibihumbi bibiri gusa ku munsi bibukiraho amabonekerwa ya kibeho biba ari ibicika kubera imbaga iba yahateraniye usanga haba ku manywa na nijoro haba hari abaryamye bacurikiranye mu mbuga y'amabonekerwa no mu nkengero zaho abahafite amacumbi bakodesha bakatubwira ko kugeza mu kwezi kwa gatandatu yari yararangije kwishyurwa eha bagira ubusa ijwi ry'amerika ikibeho mu majyepfo y'u rwanda radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya cumi na kane y'ukwezi kwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu michael jackson yaguze indirimbo magana abiri na mirongo itanu n'imwe z'abaririmbyi bazwi ku izina rya beatles bo mu bwongereza abahanga mu bya muzika bemeza ko yari ashoye imari ye neza ikaze mu kiganiro amerikana michael jackson yari umunyamerika w'icyamamare cyane mu bya muzika ku buryo bamwitaga king of pop cyangwa se umwami wa pop pop ni imwe mu njyana za muzika jackson kandi ni umwe mu bantu b'imena mu by'umuco uretse ibyo nanone yari akize cyane ku mari yamuhaye ubushobozi bwo gutanga imfashanyo zitubutse mu batishoboye yitabye imana mu bihumbi bibiri n'icyenda afite imyaka mirongo itanu n'amezi icumi Beatles bo bari itsinda ry'abasore ryavukiye mu mujyi wa Liverpool mu Bwongereza mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu ariko batangiye kumenyekana cyane guhera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu basohoye alubumu yabo ya nyuma mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda nubwo itorero ryabo ritarambye cyane ariko niryo rya mbere ku isi ryagize ingaruka zikomeye muri muzika no muri sosiyete muri rusange mu kinyejana cya makumyabiri babiri muri bo john lennon na paul mccartney nibo banditse indirimbo zabo zose john lennon yitabye imana mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani umugizi wa nabi amuteye icyuma naho paul mccartney aracyariho michael jackson na paul mccartney bamenyanye mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za mirongo irindwi baba inshuti magara umunsi umwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu mccartney yagiriye inama jackson ati wari ukwiye kujya wicururiza ibihangano byawe jackson yaba yaramushubije ati nzabikora kandi n'ibyanyu mwe Beatles bizaba ibyanjye McCartney yumvise bidashoboka aho tugeze aha tubanze dusobanukirwe gato iby'ubucuruzi bwa muzika kugira ngo indirimbo igere ku isoko inyura inzira ndende igira uwayanditse uyiririmba abacuranga studio ifata amajwi n'ikigo kiyicuruza burya abaririmba benshi ntibiyandikira indirimbo ubwabo ariko hari ababikora byombi amategeko arengera ibihangano umutungo bwite mu by'ubwenge n'uburenganzira bw'abahanzi copyright mu cyongereza avuga ko abo bose bagabana amafaranga avuye muri iyo ndirimbo uretse kuyicuruza ku isoko ishobora kunyura no ku maradiyo na televiziyo z'ubucuruzi cyangwa muri filime icyo gihe nazo zitanga amafaranga bariya abantu bose bakayagabana hariho n'igihe umuntu cyangwa ikigo runaka ashobora kugura uburenganzira bwose bujyana n'indirimbo noneho akaba ari we winjiza mu mufuka we amafaranga yose ayivuyemo bityo sosiyete y'ubucuruzi yo mu bwongereza yitwa associated television cyangwa atv mu magambo magufi yari yaraguze umutungo w'indirimbo za beatles magana abiri na mirongo itanu n'imwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu yazishyize ku isoko nayo ishaka kuzigurisha paul mccartney yashatse kuzigura ariko michael jackson wari uhagarariwe na voka we aramutanga zose azishyurira rimwe amadolari miliyoni mirongo ine na zirindwi ku itariki ya cumi na kane y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu ubucuruzi bwazo bwamwinjirije imari itubutse hashize imyaka icumi nawe yagurishijemo mirongo itanu ku ijana byazo na sosiyete soni imuha amadolari miliyoni mirongo cyenda n'eshanu hashize igihe nyuma y'urupfu rwa michael jackson rwabaye ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri n'icyenda abe bagurishije na soni mirongo itanu ku ijana byari bisigaye ku madolari miliyoni magana arindwi na mirongo itanu ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego ijwi ry'amerika paul mccartney na michael jackson bakoranye indirimbo ebyiri iyitwa the girl is mine n'iyitwa say say say mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu ubwo mccartney yagiraga inama jackson barimo bakorana iyi ya kabiri say say say say say say what you want Say Say Say ni Paul McCartney na Michael Jackson. Iyi ndirimbo yaje kuba iya mbere ku isoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera z'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu. Uretse kuba igihangange muri muzika, abahanga bavuga ko Michael Jackson yari n'igihangange mu bya business. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho ibiganiro byacu bigarukiye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika turashimiye na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro nadia taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanje fideli niyo ngabo mugire ibihe byiza